Waldaan barsiisota magaalaa sulultaa labsii mootummaan naannoo Oromiyaa baasee irratti hundaa'uudhaan lafa mana irratti ijaarrannu gaafannee eegaa kaartaa lafaa yookaan immoo saayit pilaanii nuu kennaniin booda bulchiisni magaalattii yaada isaarra deddeebi'ee jijjiiruudhaan agammaatti nu dhorkatee jira jechuudhaan himatee jira. Bulchiisni magaalaa sulultaa immoo seera ba'e kabachiisuudhaaf dirqamatu nurra jiraa jedha. Jaalanneetu haasofsiise kan barsiisota sana keessaa tokko dubbateen jalqabne kunoo.
Bara darbe guyyaa digdamii shan ji'a lammaffaa bara kuma lamaaf sagal jechuudha. Mootummaan naannoo Oromiyaa qajeelfama baasee ture. Dhuunfaadhaan gatii ka'umsa liizitiin kafalee yookaan immoo waldaadhaan gurmaa'ee lafa mana jireenyaa fudhachuu danda'a. Barsiisan tokko waan jedhamutu jira. Waa'uma kana irratti leenjii nuu kennan jechuudha. Jalqaba manni qopheessatii fi waajirri lafa. Gatii ka'umsa liizitiin kafalee yookaan immoo abbaan barbaadu immoo waldaadhaan gurmaa'ee akka fudhatudha kan leenjii nuu kennan jechuudha. Achi keessaa filannaan lafatu jira waan ta'eef dhuunfaadhaan fudhannaa ka'umsa liizii kaffalee kan jiru kan irratti isaan immoo dhuunfaadhaan danda'amu waldaadhaan gurmaa'an hin jiran. Eegas immoo nu qajeelfamas of harkaa qabna waan ta'eef isaan ibsuu yaalle. Waa'ida kantiibaa ta'e jechuudha. Achumaan kantiibaanis kan mijenne kana hubatanii itti gaafatamaa waajjira lafaa obbo Ifaatti qajeelfamni akkas akkas jedha waan ta'eef haala kanaan lafti kennamuu hin danda'u kan jedhu himanii sana booda obbo isaan immoo inni kun ifa naan taane waan jedhanii harkatti fudhachuu didanii ergas immoo nama seera kana hiikuu biradha kan jedhan ergas ogeessa seeraa sana bilbillaan ogeessi seeraa yeroodhaaf hin turre erga dubbisee booda lamaan inuu hin danda'ama kan jedhu foormii isaa dhaqaatii mana qopheessatii fudhadhaa gara mana qopheessatti nu erganii abbaan barbaade dhuunfaadhaan abbaan barbaade waldaadhaan kan jedhu jechuudha. mana qopheessaadha inaan immoo manni qopheessaa waldaadhaan malee hin danda'amu nuun jedhe ergas immoo qajeelfamni akkas akkas jedha kun jennee qajeelfama qabu san nama itti gaafatamaa mana qopheessa sanii dubbisne ergas sirriidha jedhanii isaanis qajeelfama san hubatanii rakkinaan qabu labsumatu jedha akkasumas dhuunfaadhaan yookaan waldaadhaan gurmaanii fudhachuun hin danda'ama kan jedhu irra gahe jechuudha hubate. Sanaan boodatti dhaqaatii foormii mana qopheessatii fudhadhaa kan jedhu gara mana qopheessatitti nu erge jechuudha. itti gaafatamaan waajjira lafaa namoota achi keessa ogeessota ta'anii waamanii warri mana qopheessaa jechuudha. Kanaan dura naannoo irratti akkas akkas akkas jedhanii nu leenjisan waan jedhu tokko kaasuu yaale. Ergasii booddee gara Oromiyaatitti bilbilee akkas akkas jennaan akka waan qajeelfamni dogongora ta'ee waan akkasii akkasii kaasuu yaale jechuudha namichi isaan ekspertiin biraa kan itti bilbilan gara Oromiyaa. Nummoo qajeelfama kana caffeetu baasee waan ta'eef diruu fudhanna malee waldaadhaan gurmaatii mana keessan dhuunfaadhaan ijaarrattu ka'umsuma liiziisan kafaltu kan jedhu warra mana qopheessatiin walii galle jechuudha.
Barsiisota meeqa taatu gaa?
Barsiisota naannoo dhibba tokkoo fi torbaatamii sagal taana. Haaluma sanii walii gallee hin deemne magaalaa liiziin bultuu keessatti gatii ka'umsa liizii jechuudha. Caalbaasii kan hin qabne san jechuudha. Gatii ka'umsa liizii magaalaa immoo kiraayiidhaan bultu keessatti immoo gatii kiraayii kan jedhu jechuudha. erga kana irratti walii gallee booda itti gaafatamaan fi bulchiisa lafa magaalaa oromiyaa kan turan amma itti gaafatamaa waajjira dhaabbata giddugaleessa raadiyoo kan turan doktor abiyyi dhufaniif yeroo san lafti akka nu kennamu kan taasifame jechuudha saayit filaaniin nu kennan nu kennanii deemanii booda immoo duubatti deebi'anii qusadhaa nu jedhani.
maal qusatu?
birrii qusattu birrii itti ijaarratanii jedhu naannoo gara kuma soddomii jaha kan ta'u.
Horii walitti qabadhaa jedhani?
Ee waldaadhaan ijaarramaa fi akkasitti horii walitti qusadhaa kan jedhan jechuudha. Nummoo dura akkas akkas jennee waliin galle kan jedhu ammas bulchiisa magaalaa wajjiniin mari'anne bakka akkuma dura jennee gatii ka'umsa liizii sana kafalaati haala saniin fudhattu kan jedhan irra gaanii qaboo yaa'ii qabatan jechuudha. Qaboo yaa'iitis kan jedhu gatii ka'umsa liizii qofa kafaluudhaan mana lafa jireenyaa akka fudhatan kan jedhu irratti kaabinoonni magaalaa irratti mallatteessan. Gatii ka'umsa liizii sana jechuudha. Birrii kuma shanii dhibba sagalii jaaramii afur. Kafallee bilook irratti galchinee qusannee gatuma ka'umsa liizii sana duwwaa gatii isaan nuun jedhan sana kana irratti walii galle qaboo yaa'ii qabatanii. Laficha fudhachuudhaaf lafichi dura Dooktor Abiyyi dhufan kana saayit filaanii isaanii kenname waldaa waldaa keenyan nu beeksifameera jechuudha lafti waldaa waldaadhaaf furanne akka carraatitti nu bu'e.
Har'a lafa sanarra maaltu jira? Sintu jira moo miti?
nuti irra hin jirru ka amma lafa saayipilaanii nu kennan malee addaan qoqqoodannee kun lafti kan ebeluuti kan ebeluuti kan jedhan waan akkasitti irra gahuu hin dandeenyu.
Lafti immoo duwwaa jira ammayyuu.
Ee duwwaa jira. Amma duubatti nu deebisanii kan dura walii galle dhalatti amma immoo kuma soddomatti dabalaa nuun jedhan.
Amma gaasinii kennuuf rakkina guddaa kan itti ta'e maalidha?
Amma birrii qusattan malee lafti isin harkan gahuu nuun jedhan duubatti jedhan jechuudha. Erga dura walii gallee kuma kuma shanii dhibba sagalii jaatamii afur sana galchine gatiin lafaa amma immoo kuma soddoma itti dabalaa nuun jedhan. Kun immoo qusadhaa waan ittiin ijaarrattan qusadhaadhaan.
Seerri immoo horii qusattanii kaa'achuu qabduun jedha.
Ee namni waldaadhaan gurmaa'e akkas kaan nu dura dhuunfaadhaan jennaan isaanitu qaboo yaa'ii qabatee dirqama waldaatti nu galche malee nu dhuunfuma keenyan ka'umsuma liivii kuma shan dhibba sagalii fi jaatamii afur sana kafallee ijaarranne jennaan waldaadhaan gurmaa'anii waldaatti nu galchan jechuudha. Qusannaa isin hin gaafannu kan jedhu jechuudha.
Egasin akka nama tokkeetti akka nama qeenxeetti kana kaffaltanii lafa fudhachuuf qophooftaniiti waldaadhaan ta'uu qabduu jedhan.
Waldaatti galaati garuu isuma kana duwwaa kafaltuun hin jedhan kuma shanii dhibba sagalii fi jaatamii afur. Amma immoo duubatti deebi'anii hin ta'uu kuma soddoma itti dabalaati kuma soddomii ja'a ta'uu nun jedhan. Firuma ji'a kana keessa guyyaa sagalitti jechuudha barsiisanii lafti amma ammaa maaliif nu harka hin geenye kan jedhu jechuudha maaliif addaan nu hin hiramne kan jedhu irraa kan ka'e waltajjii taa'uu jinnaan kanaan booda guyyaa wiiqa sa'aatirraa kaasee jedhan lafti addaan haa hiramuu fi lafti harka barsiisota haa galu kan jedhu irra ga'an jechuudha.
Qeenxee qeenxee immoo.
Kanaan boo Ee haa hiramuuf kan jedhu jechuudha. Saniin achitti immoo xiqqoo guyyaa kudha ja'aatti torban tokkoon booda immoo dhufanii barsiisota walitti qabanii galma aadaa magaalaa sulultaatitti inni akkas jedhame sun hafeera waan ta'eef birrii kuma soddoma soddomatti dabalaatii gara birrii kuma soddomii ja'a qusachuu qabdanii kan jedhu irra ga'ee barsiisanis aariidhaan waltajjii sana odoon xumuriin dhiisee ba'e jechuudha. Boowaa jechuudha baay'ee itti dhagamee barsiisatti kun guyyaa kudha ja'a. ji'a kana keessa.
Iyyata barsiisotaa kanarratti kantiibaa yookaan bulchituun magaalaa sulultaa aadde Munaa Ahmad maal jedhu.
labsii irrattis kan jiru lafti kan dabru caalbaasii fi ramaddiin ramaddiin yoo ta'e dammoo waldaadhaan gurmaa'uu qabanidha dhuunfaadhaan baasii ofiitiin jechuun qusatanii ta'uu qabaadha hojjetaa mootummaa fi barsoota garaagarummaa qaba kan hojjetaa parsantaa soddoma kan barsiisotaa dammoo parsantaa digdam dirqama qusachuu qabanidha dursa yeroo gurmaa'u parsantaa kudhan lafa yeroo itti kenninu parsantaa kudhan waliigala parsantaa digdam qusachuu qaban kun seera Labsichi maal jedha?
mirga barsiisotaa jedhee kan kaayyate barsiisaan dhuunfaa ofiitiin baasii ofiitiin ijaarrachuu danda'a. Kana jechuun maal jechuudha? Qusatee ijaarrachuu danda'aadha. Hoggaa ijaarrachuu dhuunfaadhaan kaaree meetiraa hayyamame san fudhatee hojjechuu qabaadha. Malee hin qusatin jechuu isaatii miti labsicha irratti. Kallattii seeraan akkaataa lafti itti dabru seera liizii irratti ramaddii fi caalbaasiin ja'a. Malee waajjirri lafaa isaan dhorkuu hin danda'u.
Egaa akka isaan jedhanitti akka nama dhuunfaatti kuma shaniif dhibba sagaliif jaatamii afur kenninee hundi keenyayyuu gara nama dhibbaaf torbaatamii shanii taanaa jedhu.
Kun ka'umsa liiziiti.
Ee isatu nu laallata waan ta'eef magaalaa kiraan bulu waan hin taaneef maallaqa kana laannee amma immoo lakkin ta'uu akka nam tokkeetoo hin taane akka waldaatti kuma soddomatti dabalaati ka barbaadamu kuma soddomii ja'a nuun jedhanii jedhu.
Amma parsantaa digdam barsiisotaaf kuma soddomii fi dhibba jaata. San qusachuun dirqaman. Kunis ta'ee ja'amee barsiisonni akka fayyadaman mootummaan naannoo waan yaadeef parsantaa digdam kan jeesan magaalonni kaanis kanuma raawwachiisan kallattuma kanaan itti deemuu qabnaan.
Amma rakkinni isaanii maa inni akkasi hubattanitti?
Rakkinni isaanii humna hin qabnu qusachuu kan isaan kaasan. Amma damma nuti akka bulchiinsa magaalaatti isaan deeggaruu kan dandeenyu waldaa aksiyoona liqii fi qusannarraa haala mijeessuu dandeenya akka liqeeffatan jechuun. Liqeeffatanii parsantaa ijaaramee san kaayyatanii wanta jechuu waan qabaniif jechuudha. Bulchiinsi magaalaa seera irratti dhaabbannee hanqa isaan gargaaramu san hunda yaalaa turre. Amma gamti haala mijeessuu dandeenya waaqorraa liqeeffatanii kallattisanii fayyadamuu danda'an.
Kan isaan liqeeffatanii hojjetan akka nam tokkee moo akka waldaatti?
Ka'umsa liizii qofa kafalla kan jiru sani malee waldaan barjaaramanii jiran. Ulaagaas akka xumuranii jiran jechuudha. Amma kanaaf qusachuu san.
Isa kuma shaniif dhibba Kuma sagal.
shanii fi dhibba sagalii fi jaatamii afur ka'umsa liiziidha. Barraa'us barraa'oo baatus lafti kamiyyuu akka darbu ka'umsa liizii kafaluun dirqama ta'a jechuudha.
Biiroo Oromiyaayyuu itti hirmaachisnee Dooktar Abiyyi faayyuu dhimma isaa beeku isaanis yaada isa kan keenyaa kana beekuu jedhu sirriidha.
Dooktar Abiy amma itti gaafatamu Wajjira Dhaabaati.
Duraan dhimma keenya kana beekuu dhimmuma karaa qabateetu nu harkaa dabsamee jedhu.
ammallee lafti isaaniitti qophaa'ee jira. Garuu qusannaa san guutuun dirqama ta'a jechuudha. Qajeelfama san cabsuu hin dandeenye. Akka bulchiinsa magaalaatti illee kallattii itti gargaaraman liqaa wal qorraa'ee haala mijeessaa turre. Sanis fudhachuuf hin barbaanne isaan. Amma dhuunfaan hoggaa deebi'u kuma soddoon fi dhibba jaha ta'a. Waldaa kudha lama nu biratti ijaaramanii jiru. Nama qusachuu hin dandeenye akkamitti manaas ijaarratu. Waajjirri lafaas wanta isaan dhorkan jiru qajeelfama waan ta'eef qajeelfama sana irratti dhaabbannee keessummeessuun immoo dirqama keenya ta'a jechuudha. Ulaagaa sana hoggaa guutatan. Akka qusatan kan qoodu mana qopheessaati.
Manni qopheessaa jechuun lafa isin itti gaafatama qabdan kanaa jechuudha. Isin kantiibaa magaalaa sulultaati miti.
Ee kantiibaadha jechuu biyya waajjirri lafaa lafa qopheessa. Manni qopheessaadha misooma manneen dabarsa manneen isaan jalatti waan ta'eef gurmii fi kallattii qusannaa isaantu xumursiisaa jechuudha. Kana hunda egaa xumuran booda karaa waajjira lafaatti dhufan. Kallattiidhaan amma kan kan laallatu waajjira mana qopheessaati.
Amma gaa'ii isaanii jireenyarraa kan ka'e horiyaan manaa walitti fidachuu hin dandeenyu yoo jedhani gargaarsa argachuu danda'an malli biraa jiraa.
Malli kan jiru amma haala kan mijeessuu dandeenyu waldaa aksiyoona liqiti qusannaa Oromiyaa irraa akka liqeeffatan san haala mijeessuu dandeenyu akka akka bulchiinsa magaalaatti.
Liqii sana argachuudhaaf ulaagaan guutamuu qabu immoo maa'in.
Mindaa qabaachuu qabaa. Wabii kana kana ulaagaaleen jiran akkaataa liqaatti fudhatan. Isaan sanuu fudhachuuf fedhinnaa waan hin qabneef baramma. Waltajjii wayirraa wayitii dubbisaa jira.
Tole kan biraa kan isaan jedhan gaaffii kodhumaa ta'a. Kana dura lafa caffee nuu kennanii lafa caffee sun immoo nuun ta'u jennee didnee waan jedhan qabu quba qabduu kana beektu.
Lafa amma dura iddoo sadii akka bulchiinsa magaalaatti geessinee agarsiisneen jechuudha. Iddoon kun nuuf hin ta'u jennaan iddoo biraa jijjiirree jirra. amma iddoo isaan harkisan waa dubbachuuf lafa mijaawaa bareedaadhaas iddoo isaan jibban san guutuuf fayyadamaa jira fedhinnaa isaanii guutuuf jechuuf iddoo biraa fillee jijjiirree jira.
Iddoo bareedaadhaa jedhaniiru garuu aanga'ootaaf kennuu barbaaduu jedhu.
Hunda gongoorra nama biraatiifis hin kanneen sannu. Bikka isaan duraan gaafatan san jiru pilaanii caasaa magaalaa irratti forastirii waan ta'eef kan kennuu hin dandeenyudha.
Aadde Munaa Ahmed kantiibaa magaalaa Sulultaa deebii laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Guddaa galatoomaa.